turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mukatwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu ikaze mu kiganiro muri isanga mwateguriwe mukaba mugiye gushikiriza kuganizwa na jewe diana nininahazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ibitigiri vy'abandura ikiza c'ibihara vy'inkende bibandanya kwiyongera mu gihugu c'u Burundi ibiharuro bishasha bitangwa n'ubushikiranganji hujejwe vy'amagara y'abantu muri ico gihugu vyasohotse ku munsi wa mbere w'inondwi vyerekana ko abanduye mu gihugu cose barenze amajana atatu na cumi ariko hari urundi ruhande ruvuga yuko ibitigiri bishobora kuba birengaho uburundi buza mu bihugu bifise ubwandu bwinshi mu karere ka afurika y'ubuseruko repubulika ya demokarasi ya kongo uh, iracari imbere cane ibice mirongo icenda na bibiri kw'ijana vy'abarenga ibihumbi cumi n'umunani bamaze kwandura kuva kino kiza casura kwaduka ku yindi ncuro muri rusangi ni abo muri repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko tubikesha ibiharuro bitangwa n'ishami rya onu ryitaba amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyu iki gisata ca onu oms uno musi cemeje kongo nk'igihugu gifatwa nk'ikirindiro gikuru c'ikiza c'ibihara vy'inkende dusubiye ku burundi impungenge ni nyinshi ku baganga bavuga ko ata miti n'ubumenyi bikwiye bafise kugira ngo bahanga bahangane n'iki kiza ibi biza bisongerwa isibe n'ubukene bw'amazi buvugwa muri ico gihugu ubukene bw'amazi butuma abanyagihugu badashobora kugira isuku rikwiriye ico bikoze umwe bwa buraya ku muhingamo w'ejo kwa kabiri bwararungikiye vyihuta ishamwe ritabara imbabare ku isi croix rouge mu gisata cayo co mu burundi ingabire y'ama euro ibihumbi amajana abiri amafaranga akoreshwa i buraya aya azofasha mu kwihutisha ibikorwa vyo kumenya abashasha banduye kugira ngo bakumigwe ntibanduze abandi umurindi ubwandu buriko hogabanuka gute inkomoko y'umugera niyahe urwaye arakira akizwa n'iki abatarandura mwirinde gute utu tubazo turatugarukako mu kiganiro muri isanga cuno munsi natumiyemwo muganga arsene nzobandora ni umuhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga akaba asanzwe ari n'icegera c'umuyobozi ajejwe gukingira ivy'indwara zandukira mu karere ka kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa suwede dr arsene ben mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya amerika musangwa ikaze kandi ndanabaramukije
mwaramutse namwe mwakoze kudutumira ego akabazo ka mbere umuntu aribaza ibihara vy'inkende ibihara vy'inkende ni iki mu majambo make
ibihara vy'inkende biterwa n'indwara y'umugera wo mu mugwi izina ryawo mu kirundi ntabyo dufise umugwi witwa orthopox virus hanyuma rero iyo migera hari iyindi migera iri hafi na hafi umuntu yashoboye gukingira uciye ku gucandaga iyo migera irahera mugabo nibaza ko uyu mugera twugaruka ko mu nyuma ku byerekeye ukuntu umuntu ashobora kuwikingira no kuwurwanya Mm. iyo tuvuga ngo biri mu mugwi w'umugera mwise orthopox ni bimwe twita virus hama ko muvuze ngo hariho n'indi n'amavirusi eh, muravuze muti hariho n'iyindi migera iri muri uno mugwi hari imigera dusanzwe tuzi dushira mu murwi wa orthopox virus ahanini umugera uri hafi cyane yu- yu- y'uyu mugera turiko turavuga ni umugera wigeze gutanga indwara bi- vyasa yitwa variole mu gic- mu kinofona igifaransa uwo nawo mm, umuntu yarashoboye gu- kubera gucandaga ibikorwa byinshi byabaye ku isi ku- ku- umuntu yarashoboye gucandaga iyo ndwara irahera mu- kuva mu mi- mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo irindwi n'indwi nta nta ndwara nta bantu barwaye iyo ndwara basubiye kuboneka ku buryo OMS mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo umunani yaciye avuga ko iyo ndwara bayishoboye kuyituza uwo ni wo mugero uri hafi cyane kandi n'imiti umuntu avuza iyi hamwe n'incandago ni imiti yakora kuri uwo mugera wa kera biri hafi na hafi cyane nicyo gituma iyo migero umuntu yashobora kuyivugira hamwe ahanini Mhm. hari ah, ubundi n'indi ndwara dusanzwe twarumva kuva kera ba- ibihara bibangamira abana ibihara navyo nyene biza mu mugwi wa orthopox virus bisanzwe tuto Ufite- Mm.
umuntu umuntu iyo abonye ibimenyetso ibimenyetso ku ndwara nyinshi izi ndwara z'imigera hari ibimenyetso usanga bisa ari byinshi mugabo kenshi ntibiterwa ni- n'ikintu kimwe rero bijya ziriya ndwara zindi zitera ku mubiri n'iki ziriya ziterwa n'ibi- n'iyindi migera Mhm.
ntaho bihuriye ntaho bihuriye n'uyu mugero aka kabazo ko kumenya nimba ibihara navyo biri muri orthopox virus ndakabajije kubera ko turafise ibihara mugabo tugaca tugira ngo ibihara vy'inkende kuki twongera ko inkende kuri ivyo bihara vya bindi uyu mugera wa mpox ubu unyega dr Arsene igituma twongera ko ko ari ibihara by'inkende ni kubera uyu mugera ahanini urandukira uvuye ku bikoko uja ku bantu rero igihe abantu batangura kwandukirwa uwo mugera wari uje upfa ku nkende nico gituma baciye bawitirira rero ibihara by'inkende uravye na bijya biherehere ni binini cyane ku buryo bitandukanye na na bijya biherehere bindi umuntu agira agwaye izindi ndwara Mm.
mu- mugabo akenshi uyu mugera urawusanga no mu bindi bikoko izi mbeba zo mu ishyamba usanga ziwufise rero ubu bwoko bw'imigera rero usanga buri mu mu bikoko bukongera bukaba bushobora kwandura abantu nicyo gituma usanga bugoye ku- kugwanya kuko nk'umugera ufate- ufata abantu gusa uroroshe yuko nk'ubu umuntu acandaza abantu uwo mugera ucohera mugabo ubu nawo woca- woca- na- naho n- uwo mugera nk'ubu wunyuca ubwo umutembera utembeye mu bantu cyangwa mu bikoko ukagumayo ku buryo uheze mu bantu ushobora kugaruka kandi uvuye mu bikoko kandi nicyo gituma rero indwara ziterwa n'iyo migera usanga mu kuzirwanya bitandukanye uravye uwo mugera aho usanga n'ukuntu wandukira murakoze cyane muganga arsene murankundira gato mbanze nsimbire ku mirongo ya telefone imbere yo guca ngaruka ngaha nkababaza utubazo nabateguriye nakire olivier kugira ngo dusangire ikiyago na murisanga olivier uherereye he
Eh, murakoze cyane Mm.
mperereye mu ntara ya karuhusi neza na neza muri komine buhiga kuri santere buhiga Mhm. aho ibuhiga muvuga make
ayo buhiga turashima ariko kuri hopitari iwacu tubakira abantu batari bake barwaye indwara nk'enizo pogisi y'inkende uvuze ngo murakira uri mu bakira uri umuganga uri umuki
ni umubanyi mba ku ivuriro hafi y'ivuriro ariko abaja kuhivuriza kenshi ndababona kubera ko najo ubwanjye nsanzweho nk'isaha akazi gatoya kamwe bita ngo ravayeri Mhm. tubwire rero imbere yuko tubaza ikibazo canke intererano muri ko muyikumira gute ababagana baza bameze gute ubona ico kibazo intara ya karusi iri kwigufata gute ga olivier nk'umwe ari kuri iyo vuriro
na cyane cyane twitwararika n'isuku isuku turashimira n'indongozi zacu ngaho ikarusi zirahimiriza
Mm. hama aba- ababagana baza bameze gute olivier olivier turumva tutaronse amahirwe yo kumugumana twari duhishije kuko urumva ko ari ku bitaro yari kutubwira n'ingene abaganga baho bariko baravyitwaramwo ariko ndaza gusaba mu buhinga bw'ivyuma batumugarukanire Eh, dr arsene rero mwari mutubwiye mu kanya imbere yo kwakira umukunzi wacu i- muri karusi yuko igitwa barongeye ko inkende ari kubera ahanini byavuye no kuri ivyo bikoko ni uvuga ko umuntu wa mbere yayanduye yayivanye ku, kuri- ku nkende yagize aho ahuriye n'inkende dusubize mu mateka yayo kahise kayo kuva uno mugera ucaduka
mu bisanzwe uyu mugera umuntu yawutowe bwa mbere hari mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo itanu n'umunani rero awutora mu ivyo bikoko ivyo navuze usanga ari bisa n'imbeba mu nyuma barawutora mu mu- mu ivyo bikoko vy'ubwoko bw'inkende mugabo rero mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo irindwi niho umuntu rero niho umuntu yashoboye kubona eh, ukuntu umuntu ye- umuntu wa mbere yayanduye niho twagiye kuyisa niho bagiye kuyisanga rero yafasha abantu rero urumve ko umuntu yandura birava umuntu ashobora gu- aho ashobora guhurira n'ibyo bikoko hari aho urumva usanga hari biva imico iratandukanye muri afurika urumva ibyo bikoko urashobora kuba ubikoramo cyangwa ukorera mu ishyamba mukagira aho muhuriye Ni- hariyo n'abo usanga rero eh, nk'ibyo bikoko ahantu ba- baba nk'izo bwoko bw'imbeba cyangwa nk'ibindi bisa nazo nk'ahantu babaye ugasanga isuku ugasa- ugasanga mene n'ibyo bikoko nabyo nyine urumva birashobora kubanduza mugabo ahantu ahantu rero umuntu yayitoye ubwa mbere ni bibaza ko yaje iva hari kw'iyo nkende rero zi- nk'izo nkende zishobora kuba zarandujije abantu ntawuzi neza ukuntu byagenze mugabo niho niho niho mukiri umuntu abona ko kubera kubera zo z'inkende urabona ntituri kure na kure uravye ubwoko bw'abantu n'iki nico gituma umugeri iyo ugiye mu bikoko bitandukanye urahinduka ugateba uki- u- ushikiriyeyo nk'igikoko kiri hafi na hafi y'umuntu bica vyoroha yuko uwo mugera uva mu ivyo bikoko ukaja mu bantu Mm. Eh, mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu n'umunani ubwa mbere wabonetse he uno mugera hari muri kongo muri repubulika ya demokarasi ya kongo sinzi ko ari ico gituma twoca twibaza umuntu yihuse ati nico gituma n'ubu unye kikigwiriyeyo Ah, birafise aho bihuriye gituma twama twumva repubulika ya demokarasi ya kongo iyo bigeze ariho ibiharuro biduga baba mu mashamba bimeze gute hari, hari ivyigwa birakora ngo bi- tumenye impamvu muri kongo ariho hava vyinshi irumva hari ingwara nyinshi ibi bintu by'ingwara zandukira eh, turakwiye kumenyera yuko hazo hazoza haraza i- ingwara za kera cyangwa izindi nshasha izo nazo urumva ni ibintu usanga bifatanye n'ukuntu tubayeho ubu hari n'ibindi usanga bizananye n'ihindagurika ry'ibihe nk'ubu unyu urabona hariho nk'indwara zaba kera urabona kongo ni niniya ni n'igihugu c'amashamba menshi cyane kare abantu hari n'aho wasanga babana batandukanye ugasanga nta buryo bwo kwiyunguruza buhari umwe ava ngaha canke aja ahandi ubu rero kubera iterambere turamaze kubona ko indwara zimwe zimwe abantu biyunguruza bakaja mu bisagara bagahura n'abandi izo ndwara zishobora kuba zica ziduga kuko nta biharuro byinshi muri kongo byaduga nk'uko biduga ubu hanyuma ubu naho urabona muri kongo hasanzwe hariho n'ibindi bibazo by'intambara usanga abantu bamwe begeranirizwa hamwe ugasanga bari mu makambi n'ibyo rero ni ibintu byinshi bituma ime n'izo ndwara izi ndwara z'ibiza zishobora kugwira Ni- nico nibaza yuko nayo ahandi iyo ndwara yagumyeho abantu bayigwara ari bakeyi mugabo ubu- ubu rero ibishobora kuba byabaye ubu ni ni uko kuntu ubu tubayeho hamwe hamwe n'uko ubu hari ibibazo usanga abantu benshi bashobora guhurira hamwe kubera bahuriye mu makambi canke bahujwe n'ibindi bintu hanyuma urabona uyu mugera nawo rero nawo nyene urafise akabijya wisangije uravye ukuntu umuntu ashobora kuwandura kubera uretse ko ushobora kuwandura kubera eh, amantuze abantu begeranye canke babana mu nzu urandukira uciye no mu bihimba vy'irondoka rero biroroshe yuko nk'ubu unyu umuntu agiye akagira imibonano mpuzabitsina ngaha hanyuma yagiye agatembera ahantu harehare agahura n'uyundi biroroshe rero ko iyo ndwara ica ishobora kwa- kwandura ikagwirirana rero urumva ni ibintu byinshi eh, bi- biri hamwe bishobora gutuma rero ubu turonka i- turonka abantu benshi bayigwaye hanyuma urumva ikindi naco ikibazo gihari ubu nk'abantu baronse incanco za ya variyore navuga imwe bashobora gutuza Mhm.
ubu benshi barakuze canke ba- bamwe ntibakiriho Mhm.
rero abantu abantu bakiri bato ubu izo ubu- ubu- izo nkingo ntazo bafise kuko nk'abantu bari baracandazwe ico gihe nko mu mirongo itandatu mu mirongo irindwi bari batandazwe kubera iyo variyore ya kera abo bari umubiri wari ufise ikiwukingiye kw'iyi kw'iyi ndwara y'inkende nico gituma rero iyi myaka ishobora nayo nyene kuba eh, ingwara yagumye ari nkeyi kubera hariho abafise izo ntandago za- bari bakoresheje mu gukingira iyindi ndwara mugabo zikora no kuri iyi rero abo bantu batanguye kugabanuka ubu hakaza abantu benshi bi- ata badakingiye ivyo navyo nyene biri mu bituma iyo ndwara isubira kongerekana murakoze cyane rwose muganga reka nsubire ku murongo wa telefone nakire innocent innocent ikaze ku ijwi rya amerika no muri murisanga
ko ndabumva ku ijwi ry'amerika Mm, uherehega innocent
ndi ngaha mu burundi mu kanyosha mu gisagara cya bujumbura Mhm. abantu hari abo ubona mu mabarabara canke ahandi bafise ibihara vy'inkende
Eh, jewe aho mperereye je ndumva indwara yipfuka ndi mu kanyosha eh, mpora ntembera m- muri ville ese nkatembera ahantu hatandukanye kese ndabona urwaye ibihara bi- ibihara by'inkende birumvikana kuko Eh, ngira ngo mugabo- baca babanyarukana kwa muganga kugira ngo ntibanduze n'abandi hakaba hariho n'uriko aratwumviriza bifise ari mw'ibarabara anyarukire kwa muganga kugira ntiyanduze akabazo kawe rero
Eh, ikibazo mfise none hariho umuti wo kukinga ivyo bihara vy'inkende canke nta rucanco rura- ruraboneka kubera baguma ba- batubwira ngo ngo ni ugukaraba aba kwinjira mu masoko canke mm, canke ibibazo bihuriramo n'abantu benshi nkaba nzi yuko ahantu hahurira abantu benshi nko mu mashengero canke nko mu masoko yuko boshyiraho ngo eh, amazi yo gukaraba none hariho umuti wo kwikingira canke nta muti uraboneka w'ivyo bihara vy'inkende urakoze cyane ah, innocent ugira umunsi mwiza ngaho mu kanyosha
ego namwe mwakoze kwama mutwibuka ku ijwi rya amerika Ego. Dr. Nkundire mbanze nakire na Pop Smoke mbere yuko nca ndabareka mu kicura akabazo ka Innocent mu, mu Burundi. Pop ikaze ku ijwi rya Amerika. Pop uratwumva? Pop uriko uratwumva? Turumva tutumvikana. Muganga Arsene Nzobandora akabazo rero ka Innocent ati hari umuti ku bihara vy'inkende.
hariho incanco umuntu ashobora gukoresha ivyo nariko ndababwira ni incanco zi zimenyerewe zizwe kuva kera kubera urumva zarakoreshejwe mu kurwanya iyindi ndwara iri hafi mugabo ibibazo bihari izo ncanco ntizikwiye ntizikwiye kubera eh, hariho iki zi- zisanzwe zikorwa ari nkeyi hanyuma igihe haba ikiza ci- c'ibi bihara c'ubundi bu- c'ibindi bihara mu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibihugu vyinshi vy'i buraya vyaciye bi- bi- izo nkeyi zari zihari baciye bazigura mugabo ubu unye kubera eh, kubera iri shirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ryavuze ko ko ari ikibazo ku magara y'abantu ubunye bariko baragerageza ko borondera uburyo kugira ngo ibihugu bi- bikariwe cane nka nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Uburundi nibaza ko burimo ba- ko boshobora kuronka izo ncanco
Yego. Murakoze cyane hama um, wabadije i- ivyo i- a- ivyinsh- ivy'umuti mugabo n'ibimenyetso ntitwari bwabivuge imbere yuko tunabivuga hari akabazo najaniranwe ntaraheza kubaza kuko naciye nyarukira ku mirongo ya telefone mwari mwatubwiye ngo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu n'umunani ibihara vy'inkende vyaribonekeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko mu kanya murashizemo n'akantu k'iburaya iburayi umugera warigeze uhaba ibihugu bimaze kuvugwamwo umugera w'ibihara vy'inkende uretse muri ya- ah, uretse muri afurika ni nk'ivyahe ga dogita
nagira ngaruka inyuma gato uwo mugera nariko ndavuga muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mirongo eh, mu mirongo itanu n'umunani bawutoye mu bikoko Ah, kwe- mugabo nta- nta- umuntu wa mbere bagiye kumubona mu gihumbi n'amajana icyenda na mirongo irindwi Mm.
hanyuma rero uwo mugera co kimwe n'iyindi migera itandukanye hari ubwoko bubiri hari ubwoko bubiri hariho hanyuma no muri ubwo bwoko bubiri nabwo nyene burafise utundi duce munsi Mhm.
hariho rero ubwo bwoko bita ubwa mbere n'ubwa kabiri ubwo bwoko bwa mbere rero akenshi buboneka ngaha mu- buboneka ngaha muri kongo ni nabwo dufise ngaha i burundi Mm.
Ha- mugabo muri ubu muri ubwo bwoko bwa mbere rero sushe eh, hariho eh, a hakaba na b ubu biriko bi- ubu iriko iratera ikibazo rero n'iyo sushe ya b hanyuma rero hakaca haba rero n'iyindi n'iyindi bi- eh, n'ubundi bwoko bugira kabiri nubwo rero bwobwo bukunda kuboneka eh, bukunda kuboneka muri biriya bice bindi vya afurika eh, Yo.
y'ubure- y'uburengero afrique de l'ouest eh, ah.
eh, muri afurika y'uburengero Mm.
rero iyo ubwo nibwo bwoko rero muri mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri bwarakwiragiye burashikira n'ibindi bihugu nka leta zunze ubumwe za amerika ngaha i buraya bwongereza aho barashoboye harashoboye ku- kugwirirana abantu bayi- bayigwaye mugabo bwobwo ba- bwobwo ntibutera ibibazo co kimwe ni- n'uyu mugwi wa mbere uyu wibonekeza muri kongo nayo uri- n'uriko urakwirarana ngaha iwacu ni ukuvuga ko Rero- ah, i- i- ubu bwoko buriko ntabacire mu ijambo ni ukuvuga ko ubwoko buriko buraboneka ubu nibwo bukaze gusumba ubundi bwoko bwose urumva ubu bwoko buriko buragwirirana ngaha muri kongo nayo iwacu Mhm.
ubwo burakaze eh, nta biharuro byinshi dufise ku bantu bama- bahitanwa nabwo mugabo ugerageje ku- kugereranya mene ubwo bwoko bubiri ubwo buri mu- muri afurika y'uburengero eh, ntibutuma abantu benshi bapfa u- ugereranije n'ubu buriko buraba mugabo ibiharuro by'abantu umu- uyu mugero uhitana biragoye kuronka kubera urumva n'abayigwaye umuntu ntamenye ibiharuro bikwiye hanyuma mu ivyo bihugu byacu iyo umuntu apfuye ntibandika neza ikimwishe nibyo bitugora rero mugabo ugiye ku, ku biharuro bike bihari urabona yuko ubwo bwoko bwa eh, bwa mbere b buriko burakwirirana ngaho eh, abantu boba bapfa ari benshi gusumba ubwoko bwa mbere Mm.
mugabo mugabo rero ibimenyetso navyo ngiriye ko bijya wari kurambaza ego ibimenyetso ni bimwe Mhm.
abantu bagwaye bagwara co kimwe gusa abagwaye ubwoko bwa mbere bararemba gusumba ababa bagwaye bwa kabiri navyo ivyo bimenyetso akenshi nivyo bihara nyene ibiherehere binini binini usanga birimwo amazi akwa kumera nk'amashira hanyuma ugasanga hariho n'ibimenyetso rusange ibi by'ugushuha umuntu akamene ku mutwe akababara mu ngingo hanyuma n'akabyimba n'amasumbisumbi ibyo ni ibimenyetso urumva bishobora kuba ku ndwara nyinshi hanyuma ikindi kimenyetso nyamukuru bire hari ibindi bimenyetso biza uravye aho wa aho umugera winjiriye Mhm.
nk'abantu nk'abantu baba bawanduye biciye mu bihimba by'irondoka bagira ibimenyetso byinshi mu bihimba by'irondoka ugasanga n'ivyo biherehere bigwiriye ngaho ugasanga barafise ibiko- barafise ibikomere uga- ugasanga n'indani mu mubiri rero barumva ko haremerewe Mm.
ibyo nibyo bimenyetso rero nyamukuru usanga eh, bibafata eh, uravye aho baba binjiriye rero n'abagira ibi- ivyo biherehere mu kanwa ugasanga birabagoye kugira ngo bashobore no gufungura canke kunywa ikintu Mm.
abo nibo Namye nda- abo na- nibo a- Mm.
abo nibo benshi usanga bakenewe bakenera ibitaro kugira baronke ingaburo hanyuma ikindi naco gishobora gutuma abantu baja mu bitaro ni kubera ububabare kuko barababara cane gose Mhm. muvuze ako k- k'ingene bandura naho bavyandurira muti aba hari n'abo bibafatira mu bihimba vy'irondoka vyabo ah, hari amavideo atandukanye ya- yatanzwe bivuye mu burundi aho abagabo bavuga bati barababara cane ku bihimba vy'irondoka Eh, iyo umuntu aravuga ivy'ibihimba vy'irondoka biba bitandukanye ku mugabo no ku mugore nk'umupfasoni canke umukobwa nawe ayifashe biciye mu bihimba vy'irondoka biza ivyo bihere birashobora kuja um, indani indani canke biza kuja inyuma y'igihimba ciwe cirondoka ga doctor Eh, biraje hose birashobora kuja uh, eko murakoze kuduha umuco uh, twakire pope pope ikaze kw'ijwi ry'amerika pope uriko uratwumva
ngenda wumva muriwe uhereye hehe popo
muriwe mu rwanda duza ijwi kuko bariko barambwira ngo usanze uvuga bukebuke mugabo ntiriza kunda kunda kugumana utadugije ijwi
icyo nashobora kubaza Mm.
ndashaka kubaza ikibazo nyine cy'ivyo bihara by'igende niba hari umuti wavura bigakira cyangwa se akaba ari indi hari izindi ngamba zafatwa kugira ngo bigabanyukana akaba yatubwira nyine ko niba hari ukundi kuntu umuntu yabyirinda tukabasekera ko byatungana ikibazo
urakoze cyane popa agatelefone kawe ntitwumvikana neza ariko akabazo ko kumenya ingene umuntu yovyirinda turaza kubigaruka ko mu mpera za kino kiganiro i- ko hari imiti uh, dr arsene yari yamaze kuvyisha ntitwobigaruka ko yavuze ko incanco zihari kugira ngo dufate Eh, ibindi hari- ego Mm?
nagira nshikirize hariho n'umuti umuntu ashobora gukoresha ku bantu nk'aba bantu baba basanzwe bafise ikibazo cy'ukuntu umubiri wigwanira bivuye ku ndwara zindi bagwaye canke imiti hariho umuti umuntu ashobora gukoresha mugabo n'iyo miti ni mike cyane rwose kuyibona biragoye hariho umuti witwa tekovirimate uwo wonye uragoye uriho mugabo uragoye kuboneka hanyuma ikindi naco ubushakashatsi umuntu ariko aragira ku- na- umuntu aramaze kuronka ibimenyetso bikeyi ko wowe udakora neza co ki- kuri iyi kuri iyi aka kagwi kariko karatembera ngaha iwacu aka kagwi k'umugera kariko karagwirirana ngaha iwacu Mm.
urumva rero ikintu gikenewe akenshi mw'iki gihe habaye ibiza mene ibi mu byo umuntu akora uretse gukingira abantu kugira ntibandure birakenerwa n'uko abantu basanzwe bavura canke abo baba bigisha muri za kaminuza bagira ubushakashatsi bakaraba bati ikintu mu- aba- abantu baremba ni bande abo dukenera gukingira gusumba abandi ni bande ivyo bintu bikajamwo tukabishiramwo mu bintu vy'itunganya ryo kurwanya izi ndwara zandukira uretse no kuraba ibi bihara vy'inkende tukama tubifise mu bikorwa dukora ibi vyo kugira ubushakashatsi ukaraba uti abantu bakarigwa n'izi ndwara ni bande ni bande dukenera gukingira gusumba abandi ibintu meni Mhm, yego Um, a- a- m- hama abo twumvise nabo ngo babafasha umushikiranganji w'amagara y'abantu mu burundi uh, umenga niwe yabivuze canke umwe mu bakorera ubushikiranganji kugira ngo simpave nshira amajambo ku utayavuze eh, ko hariho bisaba uburyo bwinshi bwo kubavura kuko hariho abo bogesha amaserumu ayo maserumu abogesha afatwa nk'umuti canke ni kugira gusa ngo isuku ribeho harimo uduti dushobora ku- gutuma vyuma ni umuti mu yindi iyo serumu babogesha
urumva ingorane nk'ubu unye umuntu agize ibihe ibi ivyo bihara umubiri wose Mm.
bica bitera ibindi bibazo umu- atari byo byari byazanye uwo muntu kubera urumva dusanzwe dufise eh, iyindi ayandi ma microbe ku mubiri Tu- turayisanganywe urumva rero iyo umubiri wononekaye kubera ivyo bihara by'inkende i- ayo mabagiteriane dufise ku mubiri arashobora guca nayo agutera ikibazo ofet ni kubera rero nk'abantu baba bafise ibihe ibiherehere byinshi ku mubiri ahantu hanini gutyo baca bagira ivyo bibazo bindi bikurikira nico gituma rero irya miti babogesha ni ukugira umuntu abakingire ntibave ntibave bahitanwa ni- ni- n'izo bagiteri zindi dusanganywe ku mubiri kugira zice zinjira ngaho umubiri uba wononekaye
I- biriya bihere ni binini cyane umuntu abiravye biratandukanye na twa duhere dutonya umuntu agira kubera ama allergie akagira uduhere kubera utundi tuntu tundi iyo umugwayi amaze gukira inkovu zirazimangana harasigara inkovu ubwa mbere na mbere zisigaye ziravako canke arakira vyose bikagenda ntumutandukanye n'uyigeze kuba yaragwaye ni barakira bigahera mugabo birafata igihe kirekire akenshi bifata nk'indwi zibiri gushika kuri zine gutya urakoze hariho cane n'abo hariho n'abo bifata umwanya muremure yego twakire firmino firmino ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane Eh, uhereye ga firmino
mherereye mu gisagara cya nakuru muri kenya Mhm. aho muri kenya havuga igwi yego Ah, muri kenya turaho tumeze neza Iki- ibibazo by'imbeho gusa imbeho niyo iriko iradukubita muri iyi minsi ariko bizorohera Mm. polisane ariko na twebwe numvise mu gitondo mbyutse ukazi sinzi ko ari kubera hari mu gitondo akavura akabeho katanguye kuza buke buke hari ihindagurika ry'ibihe mu bubirigi ngo hari imvura he n'ihindagurika ry'ibihe ngirango kuko mwebwe mwahora mukanya cyane mu kwezi kw'indwi
mu kwezi kw'indwi ariko mu kw'indwi ntiyabayeho ahubwo ibayeho mu iki gihe
nuko rero akabazo ubufise ubaza muganga arsene nzobandura twagutumiriye
gahunda baramukije abariko baratumviriza nakiriwe ikiganiro kimaze gutangira ariko ndakurikirana cyane ibijyanye n'iyi ndwara nagira ndamubaze habaye igihe haba ibibanka bya korona virusi turabyibuka abantu bari hanze y'igihugu bagatuza kuja mu gihugu no kuja mu gihugu iyo ugiye hakaba ibintu byinshi birinda gusabwa ndamubaze ko niba iyi ndwara iri ari indwara ifatwa nk'ibiza bikomeye hamwe bubuza abantu binjira mu gihugu nka kujya kwa coronavirus ako ni akabazo ka mbere aka kabiri njyewe ndibuka kera nkiri umwana nararwaye yitwa mbandakara babirebye umengo birasa n'iyo mbandakara n'iyo ndwara kandi yaribabaje cyane ndibuka narababaye rwose umugongo wose wari warahiye mbona iyi ndwara ku mafoto hari aho byaba bihuriye n'ijya ndwara bita mbandakara cyangwa se n'ibijya bihere bya bihara bisanzwe abana barwara ikibazo cya gatatu ni abahe bantu bakarigwa cyane n'iyo ndwara ibasesereza cyane ngerageje gusobanura abadamu bafite inda abagabo abana ni abahe bantu bari figitime cyane kuri iyo ndwara murakoze urakoze cyane femino ngaho muri kenya ugira umunsi mwiza urindiriye ko muganga arsene akwishura ariko imbere ko ndakureka kenya byifashe gute hoho maradiyo murabyumva murumva ko ni indwara ikomeye muri nairobi kenya hatandukanye hose bimeze bite
iyi ndwara ntabwo ntayumva hano muri kenya ariko ndigira kumva cyane babivuga ko abantu kuko hari urujya n'uruza cyane ruva aho abantu bagiye bujumbura baza muri nyabirobi narigeze kumva ko abantu turafite amagurupe cyane yaba y'ubumwe bw'abarundi bw'abantu bari muri nairobi bari muri kenya rero twarigeze gukora deba tuvuga ko tugerageza tukirinda cyane na cyane cyane ko iyi nzira izana na nairobi ihuza abantu bava muri congo duhuriye i kampala rero nkumva ko twaravuganye ukuntu twayirinda ariko hano ntabyo ndabona nta muntu n'umwe ndigera numva yayirwaye sino hariho bariho abanduye bariho abanduye n'ubwo ibiharuro bitari hejuru nko mu burundi cyangwa repubulika ya demokarasi ya kongo haraheze nk'indwi nka zibiri zitatu kenya ivuga ko nayo yaronse abanduye ego urakoze cyane firma
ego murakoze nawe ego dr arsene mwishure firimano kuri utu tubazo twe dutatu
firimano urakoze cyane ku bibazo abajije mpereye ku ku bantu baremba gusumba abandi ni abana n'abagore bibungenze hanyuma hamwe n'abandi bantu urabona hari indwara cyangwa imiti ishobora gutuma abasoda mu mubiri batigwanira neza urabona nk'abantu bagendana nk'imigeri imwe imwe mugabo yitavuwe dufate nk'ufu kugira ngo sida mugabo atamita afata usanga indwara yarageze kure ugasanga nta miti bafashe hakiri kare cyangwa bayifata nabi bajya barakarigwa mugabo bajya baba bari ku muti bawufata neza umubiri umeze neza bajya nta nico kimwe n'abandi bantu basanzwe hanyuma hariho n'abantu baba bafise nk'izi ndwara z'amakanseri bari kwe kuri ijya miti ijya miti iratuma umubiri utigwanira neza uretse n'iyo ndwara nyine ko nayo nyine yonona ukuntu umubiri wirwanira ubu ni wo mugwi wa mbere ukarikwa hanyuma rero ikindi nacyo urabye abantu barwaye ubu benshi uravye nko muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuko niyo dufise ibitigiri vyinshi cane urabona yuko nka mirongo irindwi na gatanu ku ijana n'abana kubera aho uravye ibiharuro vyabo urabona ko hamaze gupfa abantu bashika amajana ane na mirongo itanu ikindi kibazo naco ati ibi bintu bizava bimera nko- nka kumwe vyagenda mu mwanya wa kovide ibyo sindavyibaza kuko imigera ntiyandura co kimwe harya ingwara yanduki yandukira ku- uhereye mu bihimba vyo guhema igiragoye gusumba kandi yandukira n'ingoga kuko iyi ngwara irandukira mugabo isaba ko abantu baba begeranye rwose mugabo rero mu ivyo bihugu vyacu uravye ukuntu tubayeho tugira imanza nyinshi tu- muhira usanga tubana turi benshi Eh, hanyuma ukaca usanga na bijya bibazo mwariko muravuga vy'isuku amazi adakwiye nibaza ko ahanini umuhinga mu kurwanya mene ivyo bintu yoraba abagwaye bakaronke inyigisho zikwiye ku buryo abo ivyo biherehere bitanguye kuza eh, babonye bitanguye kuza ko ba- ko badasubira kwegera abandi hanyuma bakaraba nuko bakaraba n'ivyo vy'isuku kubera urumva imeni y'imigera usanga kenshi irashobora kuguma kuri ibyo bintu twisasira irashobora gu, eh, irashobora kuguma uretse rero n'ibyo na bijya kujya yandura twari twabivuze kwegerana cyane mu bihimba by'irondoka Ni- nibyo bintu ahanini umuntu yoyigwaniriza sinibaza yuko ivy- ivyerekeye kubuza abantu iyo baja nibaza ko ikintu gishobora gushika nuko bashobora ku- gukenera ibe urabona ibihugu bimwe bimwe byose bifata ingingo ukwazo hariho nk'abo bashobora kuvuga bati mwebwe muja mw'iki gihugu kome tu- ko tuzi ariko habigwirirana ry'umugero ugasanga bababwiye ati "I- nk'ubu unye incan- incanco zabonetse ati dukeneye ko muge- ko mwerekana ko mwicandagishije kugira ngo niyo mwagaruka ntimuzotuzanire uwo mugera ngaha ivyo birashoboka mugabo akenshi n'ibihugu uca usanga bifata mene izo ngingo kuko nk'ubu ibi bihugu vy'i burayi vyinshi ubu ubu nye nk'umuntu aje hiyo i- i burundi canke muri kongo aje gukora kwa muganga canke aba bakora mwe mw'aya mashirahamwe nka za croix rouge canke abaganga batagira imbibe ubu ubu iyo baje baza babacandatse urumva rero izo ni ingingo umuntu agenda arafata aravye iv- ivyo biza ukuntu biriko biragenda hamwe n'uko n'uwo mugera utagira urahindagurika kuko n'ivyo turakeneye kubikurikiranira hafi kugira turabe kuko urashobora guhindagurika ugasanga uriko wandura vyoroshe gusumba Eh.
kuko nk'ubu tura- nk'ubu hariho ibimenyetso bitanguye kuza yuko uwo mugera uriko uragwirirana ngaha iwacu no muri kongo ko woba wandura wose gusumba iyindi migera twari dusanzwe tuzi urumva ni ibintu dukeneye gukurikiranira hafi ni bimwe nabiko ndavuga naho ariko haraba ibikorwa byo kubirwanya turabe mu byo dukora tushiremwo ibyo mwi- ico gice c'ubushakashatsi hamwe no kubikiri- kubikurikiranira hafi nibyo bizotuma dushobora kuyigwanya neza bikwiye hanyuma tutibagiye n'ivyo n'ivyo bintu vy'isuku yego aka ga- aka gatatu na akabazo ka gatatu nako ka firimana yavuga ngo yarigeze kurwara mbandakara yibaza ati Eh, mbe ako na- Eh.
ako nari nakibagiye ako nari nakibagiye Eh, amabariro ntacyo.
cane Eh, yego
urumva ijya migera hataba ikibazo kuko ni imigera myinshi ishobora gutanga ibimenyetso menda bijya bisandakara kuko ntubuzi uti mugera niwo wabiteye canke uriya biragoye rero kwishura umuntu ata ko usanga nk'ubu twebwe ibyo gupima umuntu agwaye iki canke kiri urabona ufise ibihere hari aho vyiheze uta- utigeze wivuza canke ibindi bikagaruka hari ivyo wita mbandakara atari mbandakara urumva biragoye kuvuga ko umuntu yi- usanga bimukingira gusa ico tumaze kubona mu ivyo bihugu vy'iwacu usanga hari ingwara nyinshi zi ziri mu bantu usanga zihakwa gusa nico gituma n- rimwe rimwe hari indwara ziza naho ziza ugasanga abantu ntibarembye uko umuntu yari yibaza ko boremba kubera hari ibi- ibindi bintu biri hafi na hafi usanga bituma umubiri umenyera kuko dusanzwe dufise indwara z'imigera myinshi eh, biratuma twebwe umubiri wama wo- wama umenyereye wamugavye mugabo ivyo si ibintu dushobora guhagararako cane naho biri uko bisaba ko tubikurikiranira hafi rero ku ico kibazo ciwe biragoye kuvuga uko n'umuntu ntaba azi umugera uwo ari wo eh, woba wari wateye ivyo biherehera aba yaragwaye Mm.
naho umwe ashobora kuvyita ibihara canke uwundi Wanda.
akavyita ikindi mbemba dakari iracabaho tukibivugaga muga canke yaratujijo
Eh, nta- Ni- aho maze imyaka myinshi ntakorera hariya Eh.
ico kibazo congora turagura kubishura ego desire anyihanganire gatonya mbanze njanirana aka kabazo ubwira sinda katware tutarakakubaza kandi wari wari ukavuze wavuze ngo abana nibo bandura cyane mbwa mu- mu kungene bandura harimo ibyo kuhuza ibitsina eh, ku- no kwegerana abana gute kandi wumva eh, kwandura ahanini bica mu mm? ni ukuvuga ko hari inshancu mm, hari umuntu yibaza ikibazo mm.
Eh, urumva ko twari ko turavuga nk'ibintu byo kwegerana uravye nko nko muri ivyo bihugu vy'iwacu usanga nk'inzu imwe ibamwa abantu benshi yego ugasanga muryamana eh, ugasanga murya- abana baryamanya ari batanu batandatu canke eh, bangahe Mhm.
sico kimwe n'ibi bihugu usanga by'i burayi usanga bakubwira ngo umwana umwe umwe wese agire icumba agwiwe urumva ivyo vy'ukwegerana vyonyene birakwiye kuko iyo tuyo twegeranye usanga nk'aya macandwa ava mu kanwa uriko uravuga umwe arashobora kumutarukirako uko nawe nyene usa mene iyo migero urayisangamo abo rero nk'abo usanga batari mu ivyo vyo guhuza ibitsina bobo niho uca usanga banduye bandurira naye nk'ubu ugasanga nkajya amashuri usanga arimwo abantu benshi hari abo usanga bicaranye ku ntebe ari bane batanu nk'abo urumva biroroshe kugira banduzanye eh, u- bahereye k'ubwo bwegerane gusa atabyo guhuza ibitsina bigiyemo murakoze cyane ku muco muduhaye twakire desire desire y'ikaze ku ijuru ry'amerika kandi wakoze kutwihanganira ko watevye ku murongo twari ko turabanza gutanga umuco desire uratwumva desire uriko uratwumva Eh, uherereye he uduze ijuru ryawe
ikindi bubanza ibubanza akabazo kawe
akabazo kanje nagira imbaze Mm.
Eh, nagira imbaze nayo ko avuze ati pi- pi- pi- ibyo bihara by'imyenda bifata abana Mm.
hari ngo barya basanga bafise abasoda b'umubiri batirwanira ngo Mm, desire itelefone yawe ivuga nabi subiramo ubwa mbere bwo ndagukosora utaranajana kure kugira ngo ntihafa- ntihagire umuntu afata amakuru atariyo ngo aca azimya radiyo avuge ngo bavuze ko bifata abana ntibifata abana gusa ariko ibangamira abana eh akabazo kawe rero bandanya ubaze ikibazo ariko uduze ejo ugira tukumva kibaze Mhm.
ati ibyo bihara by'inkende Mhm.
biravugwa bigakira Mm.
Eh, hama ikindi naco Mhm.
menga numvise avuga yuko bibangamira nk'abajya abantu bafata imiti nabi ku bantu bafise indwara zidakira none nk'udafise indwara we nk'u- nk'udafi- nk'uba akomeye atangwa ridakira afise ivyo bihara vy'inkende biramufata ubu biva kuki kugira bimufate vyogenda gute kugira navyikingire gushika yaho bitanamufata uraziga deze unkundira ugume ku murongo muganga kwishure tukigufise ibubanza turazi ko ata fm ziriyo kumbure ko n'ikiganiro wagifatiye mu mvahe no mu njahe kugira ngo rero ntutware amakuru atariyo reka ndamureke muganga atanga umuco kuri utwo tubazo twawe numvise harimwo n'ivyo uri kurongeramwo mu vyo atavuze muganga mu mwishure irumve icya mbere na mbere coco nashaka kuvuga ni uko abantu bose barashobora gufatwa yego
hanyuma ufa- ufashe mu ba muwo mu- muwo mugwi w'abo bantu bose abashobora kuremba gusumba abandi nabo twavuze abana abagore bibungenze nabo usanga bafise indwara zidakira zitavuwe neza Mhm.
ico urumva ico ni ica mbere Mhm.
hanyuma ivyo kwi- ivyo kwikingira navyo u- twabivuze wikingira uravye iyo ngwara ukuntu yandukira urumva twavuze ko yandukira biciye biciye mu mibonano mpuzabitsina hamwe n'ivyo kwegerana cane hamwe n'ivyo by'isuku kubera umugero ushobora gusigara ku bikoresho canke ivyo warayeko canke i- aho umuntu aba yakoze urumva rero abandi bantu rero byoroha ko bandura ni abantu bo kwa muganga badafise ibikoresho bikingira urumva ico- ivyo bintu ushoboye kubigira biragoye bi- birashoboka ko utandura murakoze cyane urakoze desire ubwira umunsi mwiza ngahe bubanza
Mm.
ego Eh, muganga umumama yibungenze arashobora guha ibihara by'inkende akabebe kiwe kari mu nda
ibyo wonye nta byigwa bi- byinshi dufise kubera kenshi biranagora kugira ibyigwa ku bantu bibungenze mugabo wiyumviriye birava na ryari uwo mu- uwo mumama yoba yanduye n'aho eh, iyo mbanyi yoba igeze mugabo nta bintu biharuro dufise neza kuko iyo ufashe imigera yose iri mu maraso irashobora kurengana ikaja ku mwana mugabo nta biharuro dufise ibyo wonyene ubwo bwoko bwo kwandura ntabwo turabona neza hari hariho mwe n'ibyo by'imigera hari nawe urumva umu- umwana akiri mu nda mu- mu mama agwaye yatagize ibibazo agatombora agakira hari naho abasoda b'umubiri umuntu agira ko- kubera nabo nyene abaha umwana hari naho umwana ari naho yoba yandura abo basoda umu- umu- b'umubiri umumama yakoze ba- baca bamufasha mugabo nta biharuro dufise by'i- by'ubwo bwoko bwo kwandukira Mhm. hanyuma rero akabazo twari kuba twanazanye imbere ariko nakabitse muri kino gice cy'ikiganiro kuko nashaka ko abantu babanza bakumva byinshi kuri ino ndwara ibimenyetso nyamukuru harimwo ivyahe umuntu afatira ko uretse vya bihere mwatubwira
Eh, ahanini urumva hariho bijya bihere ku- ababigwaye byo bose byo bategerezwa kubigira hanyuma hagaca haza n'ivyo vy'ugushuha no kumeneka umutwe hagaca hajamwo rero n'ivy'uko ubabara mu mu mitsi no mu ngingo hagaca hazamo n'ivyo kuvyimba mu amasumbisumbi kandi rero biratera ububabare bwinshi hanyuma rero ukaca haza rero n'ubwo n'ibimenyetso biza ufatiye aho uwo mugera winjiriye kuko winjiriye mu kanwa uragira ibimenyetso byinshi mu kanwa ugasanga ugize ibikomere ugafita n'ibyo biherehere mu kanwa niba muco usanga rero bi- bi- bibabujije gufungura na bimwe rero twavuga yaba baba byanduye biciye mu- mu mibonano mpuzabitsina ko usanga hariho ibi- ibimenyetso byinshi rero biri mu bihimba by'irondoka yego Mhm. umuntu akaza kuyikira akayikira urukaryari yagufasha uno munsi uyimarana igihe kingana gute hama ukazosubira ku kazi ryari ukidegenje uvuga ati vya bihere vy'inkende nari ngwaye vyaheze ubu ni sawa ndashobora gusi- kugenda mu mabarabara atandukanye urumva iyo tuvuze dufate nk'umuntu yahuye n'uyigwaye akayimwanduza Mm.
akenshi bifata kuva ku mi- ku minsi itandatu gushika kuri cumi n'itatu imbere y'uko nawe agira ibimenyetso mugabo turamaze kubona n'abagwara haciye nk'indwi zitatu hanyuma rero iyo umuntu amaze kugwara naho akenshi baza gukira baza gukira haciye nk'indwi zindi zibiri zine urumva ni ibintu bifata umwanya muremure mugabo rero umuntu yanduza ahanini iyo afise bijya biherehere niho aba yanduza rwose niho aba afise imigera myinshi yo kwanduza rero umuntu iyo ya- yatoye imitende bijya biherehere bikuma bigahera hanyuma na wa mucanga ukagabanuka intuzi ibyo kwanduza ugahera bijya biherehere nabyo ntibibe bya- byumye akenshi ntaba acanduza murakoze cyane ku muco muduhaye twakire frederic nawe frederic ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze nkurega fredi frederic Ndi- ndi ngozi uri ngozi aha ingozi ngo hariko haravuga ubwandu bwinshi
fasha ingozi mugaho mperereye eh
mperereye nta- ntavyo mbona ko bigwiriye eh ngira ngo bitanga amakuru y'abari mu um, mu bitaro bitandukanye kuko biramumvise ko icambere bakora ari ugushaka yuko atanduza abandi baca batwara mu mabarabara biragoye kubabona akabazo kawe rero
ego hama nagira mbaze Mm.
ngira mbaze muganga Mhm.
barabonye mu gihe ca korona abaganga baja ku mipaka bakaraba bakaraba abafise ubwo bwandu bwa korona bakabushira bakabashira aha bonyene ama nta kuntu na n'iyi ndwara nyene bagiye nko ku mupaka ba- bagapima uwo babona ayigwaye bamushira ukwa wenyene ama twumvise yuko bifatira ahanini abana aribo bafatwa cane tukaba tuzi yuko buca batangura amashure bakiga begeranye ko mu mashuri si- sinibaza yuko bagize impera n'impera sinibaza yuko abanyeshuri ko ni benshi ama kukwikingira abo bakingira gute kugira iyo ndwara ntibayanduzanye ku mashuri
yego eh urakoze ugira umunsi mwiza sibyo
sawa murakoze namwe ego muganga a- akabazo kavuye ingozi ndongera ko kamwe kuri ivyo vyo gukumirwa gukumirwa kwiza kogenda gute bagwaya hamwe n'abandi bimeze gute ko hariho nk'ibi bihugu bimwe bimwe usanga kugira ngo uronke shampo ya wenyene bigoye Ah, bica bigenda gute muri ico gihe iyo ugwaranye n'abandi basanze bayigwaye mu bindi vyumba
A- ari abantu babiri basanzwe bagwaye bimwe ivyo nta kibazo vyotera ikibi n'igihe abantu bosangira icumba batagwaye bimwe ego mugabo urumva ikindi naco no kuraba nki- nk'ivyo bihugu vy'iwacu hejere kuvuga uburyo butaba bukwiye ni ukuraba abantu twomenyera yuko twebwe nyene tubonye ivyo bimenyetso tubifise Mm.
nico gituma ari, ari vyiza ko tuza turabivuga tukigishanya ndamaze kubona yuko ni Burundi bakoze i- inyigisho nyinshi ni- n'ivyapa vyo gushirako iyo ngwara ukuntu yandukira n'ukuntu twoyihinda twoyikingira ni vyiza cane Mm.
bariko bara- bariko barakora bari ku kivi ego ivyo nico kintu gikuru kuko sinibaza yuko handuye benshi tworonka ibibanza tubashiramwo mu bitaro igikuru ni uko umenya uti je mfise ibi bimenyetso wewe nyene ukaca uguma imuhira Mm.
nico nico kimwe n'abo bana baja ku ishuri Mm.
ntihagire umuntu azorungika umwana ku ishuri kandi abona afise ivyo bimenyetso cumugumize muhira uhavumbaza uti "Eh, muhira hoho bica bigenda gute urumva bimuhira hoho mu- kube- kubera mu- muba mubana Mhm.
ak- iyo ngwara akaba aza yamaze kuyigira mwebwe muba muza mu- muba muza mwe mwamaze kugira muba muza mwamaze guhura n'uwo mugera Mm.
mwe- urumva na mwebwe igikuru ni uko uzi uti muhira hariyo umuntu ayigwaye icyo uca ukora nawe uca uguma ucungana nuko utangura kugira ibimenyetso nawe ubigize ukaca uguma uguma muhira Mm.
kuko sinibaza yuko abantu bagu- abantu bazokwandura uwo mugera bo- bose bazobaronkera ibibanza vyo mu bitaro sindavyibaza biragoye hama iyo ugiye nk'ubu unywe urazi ko ca gihe ca covid warashobora kwipimisha u- uvuga ati nahuye n'umuntu kugira ngo nipimishe nubwo twahuye ntafise ibimenyetso reka ndabifate ndabikore hakiri kare iyo wahuye n'umuntu imbere y'uko ugira ibimenyetso urashobora kwipimisha bakabona ko uh, wanduye Eh, canke uza Oya, kubona ne- Mm, Wi- wipimisha ari uko ugize ibimenyetso kubera kenshi umuntu apima amakanda y'ujya mugera nayo akenshi urumva umuntu ayapima kuri ajya amazi ava muri birya biherehere ahantu ntibafata amaraso bafata i- amazi ava mu bihere niyo yoroshe gufata nyuma nibyo umuntu akoresha mugabo naho umuntu yoyirondera nku- kuri bajya baba barembye rwose ugiye kuyirondera mu maraso bitora mugabo naho bisaba akazi kenshi
bakatanga ibipimo bikaboneka inyuma y'igihe kingana gute babikoze
urumva biva muri laboratware uburyo baba bafise Mm, biva uburyo baba bafise hamwe n'ivyuma bakoresha murakoze kubera cane.
urumva ima- imashini umuntu ashobora kubipima ko ziratandukanye hanyuma mugabo urumva akenshi udafise aka- kubera ufise nk'imashini ubanza kurindira ko ugira ibipimo ukabikwiza hamwe n'imashini ushobora gupima ibi- ibipimo bikeya urumva eh, aho inyishu uca uzitanga mu mu mwanya utandukanye murakoze cyane twakire siriro nawe siriro ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
ni umuhoro cyane diane Mm, uherere gasiri
mu rwanda mu- mu rwanda a- mu burasirazuba bw'u rwanda i kayonza Mhm, akabazo rero
mbere ya byose turabanza tubashimire ubw'icyo kiganiro mwongeye kugarukaho ariko muzadufashe noneho ubutaha muzakigarukeho mwadutumiriye umunyarwanda kuko hari igihe eh, nk'ikirundi tutabasha kucyumva neza eh, muzadutumire n'umunyarwanda bagire uko babitubwiraho uko mu rwanda byifashe kuko ntabwo umu- umubare nyawo mu rwanda u- u- wa- w'aba- w'abarwaye infogisi ntabwo turawumenya neza gusa numvishe mu burundi mufite bafite abantu benshi Mm, abantu magana atatu na cumi ni abantu benshi cyane biragoye mhm. turabikwemere ko Ariko tuzorondera ah, twakoreye mu burundi uno munsi kuko nibyo biharuro natwe twabashije kuronka nubwo tuzorondera n'ubushize n'ubushize ni inshuro ya gatatu mu- mukoreye mu burundi ubwo ubutaha muzakore no mu rwanda ni nabyo- ubwo busabe nayo nabutanze nyine eh, akabazo kawe rero
ego u- ikibazo u- umutumirwa ukuntu atubwiye yuko we- u- eh, ngo no mu mubiri mo imbere nyine bishobora kugeramo yenda nk'ibyo biheri cyangwa se nk'ubwo burwayi byakwanduramo nko mu mibonano mpuzabitsina ariko ubu ushize yari yatubwiye yuko eh, ngo ari mu matembabuzi ari nko kuriya nyine wenda ngo kuba baba begeranye nyine ariho hantu nyine biba- bi- ngo aribwo umuntu yandura sinzi rero uko i- aho bitandukaniye nyine umva eh, Ikindi- siriro sintahuye ikibazo cawe ngo ngwiki uvuga ko ubwa mbere bavuze ngo Umu- umutumirwa w'ubushize uheruka yari yatubwiye yuko eh, ngo gu- gu- guhuza igitsina guhuza ibitsina ngo ak- Hello?
aha ngo guhuza ibitsina
yego yatubwiraga batubwiraga yuko igitsina mu kuba cyinjiye mu kindi atari atari ko kwandura ahubwo ari nk'amatembabuzi nyine kuri umubiri uba wegeranye n'undi
ubwo nimba yabivuze gutyo rero urumvise umuco kuko n'ibindi vyigwa nivyo vyerekana aha hama akabazo kawe Urumva nagira- nagira mbandanize ko ndamwishyura kuko ntibyari kure na kure kuko urumva umugera uri muri zi- tujya dutengaruzi ariko aravuga Ego.
mugabo iyo mugabo urumva tujya twinjiye mu mubiri ibimenyetso bijya by'uko umuntu agira utwo dukomere cyangwa tujya duherehere turashobora kuza indani mu mu- mu- mw'ico gice cy'umubiri ntaho nta- nta- nta kivuguruza ikindi yego je ni kubera nongeye ko aho ibimenyetso bya mugabo umugera umugera wi- uru- umugera upi- ugiye gupima mwaji- mwaya mazi yo mu mubiri aho uyasanga hose umugera urimwo Ri- rero ibyo birimwo urumva aho mugize imibonano mpuzabitsina aho ibyo eh, ariko aravuga izo tengaruzi aho dushika urashobora kugira ibimenyetso nicyo gituma hari ubu- ubuza ku- ushobora kuza kubwira ati mbabara mu nda ni kubera aba yagize udukomere duto duto cyangwa uduherehere hariya bijya byarimo uwo mugera byashitse ibyo twarabibonye nko kwa nko kw'aba bantu dufise ngaha i buraya ahanini aba bahuza ibitsina aba aba aba- bagira imibonano mpuzabitsina basangiye ibitsina umuntu umuntu iyo abapimye akabagirira bijya bipimo byo mu eh, mu ntozi arabona yuko umuntu ashobora gusanga afise ibimenyetso nko kugera ku masanimetero mirongo itatu uduga uduga mu ubu- uduga muri mu gice kijya gihereza cy'ama entesi Mhm, murakoze cyane Eh, siriro akandi kabazo kawe ka nyuma wihuta nibaza ko watahuye umuco muganga guhaye
ikindi nagira ngo mbaze muganga ntabwo nabyumvishe neza niba yanabivuze ese kugira ngo biriya biheri bize eh, bi- bi- bi- bi- bi- bitwara igihe kingana iki umuntu kuba yaranduye uriya mugera ese ah, ah, biriya biheri ni irihe tandukaniro bifite ni ni irihe tandukaniro ryabyo hagati y'ibihara dusanzwe tuzi nabyo i- i- biriya biheri bitandukanye urakoze ubwira umunsi mwiza Mm, ico c'ibihara yacishuye ko tugitangura ariko akwishure ibihere biza ryari kuva umuntu yanduye ga muganga ibimenyetso nk'uko nabivuze bitangura kuza inyuma y'iminsi itandatu gushika kuri cumi n'itatu Eh.
mugabo hariho abo twabonye bagira ibimenyetso batevye urumva birava n'ukuntu umubiri wawe uba wigwanira kuko imibiri isanzwe yigwanira nico gituma umwanya umu- umwe agwarira ko n'uyundi bishobora gutandukana mugabo uba ufasha abantu bose hamwe muri rusange usanga benshi bagwara mw'uwo mwanya haciye iminsi itandatu gushika kuri cumi n'itatu nuko murakoze muganga akajambo ka nyuma mu minota umwe rero mwotekerera abariko baratwumviriza kugira ngo ah, ico bogumana cane cane uko kwikingira n'abaganga bagenzi banyu batandukanye bari ku rubuga bavuga ko badafise ibikoresho
irumva ikintu cya mbere umuntu yo yomenya ni uko izi ndwara mw'izi ndwara z'ibiza izi zandukira ziterwa n'imigeri itandukanye izizamyeho kandi zizokwamaho iza kera usanga zigaruka so- zigahinduka canke hakaza izindi nshasha nico gituma ibi twobimenyera mu kuntu dutunganya rero ubu ibijanye n'amagara y'abantu mu bihugu vyacu tukama tubishiramwo hanyuma tukama tugira ni ni- n'iyi migwi ikurikirana mene izi ndwara donc ama unité de surveillance tuka hakama hariho unité bikurikirana hanyuma bagashiramo n'ibi by'ubushakashatsi kuko uravye mu ivyo bihugu vyacu indwara zica abantu benshi nizo ndwara zandukira z'imigera Ri- nugu- rero nukuza bararaba hanyuma bakaraba n'abahinga ba- bafise si benshi mu gihugu mugabo abarundi urabona twarakwiragiye isi yose turafise aho tugera hanyuma tu bakadutera akamo arico duterera tugaterera canke bakatubwira tubufise imene y'intererano dushobora guterera mu ivyo vyo kwigisha abakozi bo kwa muganga kugira ngo bagumane ubumenyi kwi- kwizi ndwara zitandukanye ibintu mene ibyo Murakoze tukama cane.
umwanya wose izo- izo ngwara tuzikurikiranira hafi kuko turatembera tukaza tuzanye izindi ngwara cyangwa izo Murakoze dufite cane.
ngaho zigahinduka Yego.
nica umuntu yotwara muganga arsene nzobandora umuhinga mu by'indwara zandukira no gucandaga mukaba musanze muri icega yacu umuyobozi ajeje gukinga iby'indwara zandukira mu karere ka kalmar kari mu buseruko bwa suwede mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi ry'amerika
mwakoze kudutumira namwe kuri mikro ni diane ninahazwe nabategure nongera ndabashikiriza kino kiganiro bakoze aho twakoranye muhinga bw'ivyuma nadia taha na ingenieur cornelius twempi tuyifurije umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu mubandanye kwikingira ibihara vy'inkende